radiyo ijwi ry'amerika mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda iri no kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi wa eshatu akadomo radiyo yacu viwe akadomo komu ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose naho kuri facebook x instagram na youtube ni vowe radiyo yacu kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu cyumweru gishize ikigo cyita ku bafite ibibazo bya otisme mu rwanda cyateguye ibiganiro by'iminsi itatu bigamije gusuzumira hamwe uburyo bwo kwirinda umunaniro wo mu bitekerezo mu gihe hari byinshi bisaba umuntu gutekereza cyane iki ni kimwe mu by'icyo kigo cyita ku bantu bavukana ibibazo bya autisme mu rwanda giherutse uh, kuganiraho byari bigamije abantu b'ingeri zinyuranye ariko by'umwihariko harimo ababyeyi bafite abana babana n'ubumuga cyangwa se uburwayi bwa autisme mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye madamu rosine duken kamagaju washinze akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo cya autisme rwanda turagaruka ku byavuzwe muri ibi biganiro no ku bibazo bya autisme mu rwanda icyo kibazo uko cyifashe n'ibirimo gukorwa madamu rosine duken ndagize nti mwireranywe amahoro
murango murango mwakoze kudutumira mwiriwe neza yego turaho ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane
ye mu kanya turareba uko ikibazo cya autisme kimeze mu rwanda n'icyo ikigo mwashinze kirimo gukora ariko reka duhere kuri ibi biganiro nari mvuze haruguru hariya muheruka gukora mu cyumweru gishize kuki mwasanze ari ngombwa byari bigamije iki
murakoze cyane biriya biganiro twagize by'iminsi itatu twari twabiteguriye ababyeyi abana bafite autisme hano mu rwanda ariko n'abaturuka ahandi bashoboye kuza twateguriye n'abandi bumvaga ko hari n'icyo kiganiro baje ariko cyane cyane kuba kugira ngo tubafashe tubaganirize kuko buriya iyo ufite umwana ufite autisme ntabwo biba byoroshye bisaba ingufu nyinshi z'umubiri mu bwenge kwita kuri uwo mwana burya rero umubiri iyo unaniwe no mu mutwe harananirwa iyo umuntu adasinzira neza umuntu ahora ahangayitse afite ibintu byinshi atekereza nabyo umubiri uba ukeneye cyangwa umutwe ugira umunaniro ukabije usaba ko turawitaho icyo kiganiro rero cyangwa kigenewe ababyeyi n'abandi bantu bose baba bakeneye kuganirizwa kugira ngo ubuzima bwo mu mutwe cyangwa umunaniro wo mu mutwe ugabanuke
birumvikana ko ibintu byavuzwe mu minsi itatu ntabwo dushobora kubihinira mu minota cyangwa se mu isaha imwe dufite wenda ariko umuntu yakwibaza atese umuntu ubana n'ibyo bibazo ko wa undi yavuze ati ubutabushya bwita ubumera ko ari we uba uzi umuruho afite kwaba ari uzi uko ananirwa mwatanze bwenge ki cyangwa se uwuhe muvuno wo gufasha umuntu uri nko muri icyo kibazo kuba yagerageza kuruhuka mu magambo make ushobora kugira nk'u- nk'icyo wabwira abateze amatwi y'ikiganiro cy'icyo inama mwabagiriye
Eh, ababyeyi bityo umuntu utaziye pizine nta n'ubwo yakumva impamvu z'icyo kiganiro Eh, ariko abantu babizi cyangwa abantu bafite umwana ufite otizme barabyumva baba bazi umunaniro bafite ari umubiri wose ari mu mutwe ari n'ahandi kubera ah, umuntu ufite umwana bisaba guho- biva no kuri uwo mwana uko ameze ariko bisaba ingufu nyinshi Eh, muri ibyo biganiro byamaze iminsi itatu cyane cyane twibanze ku kuvuga ese otizime ni iki no gusobanurira ku bantu otizime ni iki ese umuntu yabyifatamo gute kugira ngo umuntu abanze amenye koko otizime Ah, hakurikiyeho eh, ibi- ibiganiro byari bya- biyobowe na albert gakwaya abaganiriza ku babyeyi baganira ku byo bavu- babamo barasangiza ababyeyi bari aho n'abandi bantu bari baturutse mu bi- mu bindi bigo kuko ntabwo ari aba bafite abana baba bacitse gusa bitabira ibyo biganiro hari n'abandi bari babikeneye kandi baraje gusangira rero kuganira no kumva inyigisho no kumva uko umuntu akwiye kubyitwaramo byafashije ababyeyi n'abandi bose bari bitabiriye ibyo biganiro Ba- benshi batashye bumva ko bafite barumvise bavuga ati ibiganiro mwaduhaye buriho biradufasha biratwubaka turamenya uko dukwiye kubyifatamo tu- no kuku- no kumva ko hari umuntu ukumva kandi a- a- akakugira inama ndabyo birafasha rero igi- i- i- iyo minsi itatu twese twayivuyemo twese twaravuwe kuko burya hari igihe wumva umuntu ariko nawe ugakirira muri ibyo biganiro bitu- bivuye mu mu biganiro abandi batanga mu ndetse muri experience umwe wese atanga hazamo eh, gu- gu- ndetse gu- gu- gu- gupartaja eh, experience umubyeyi yavuga ku ntoki we wenyine umubyeyi yamubwira ati byari bimeze gutya natwe byagenze gutya ndetse ntaheranwe n'agahinda cyangwa n'umubabaro ahubwo akagira icyizere akava azi ko ibyo acamo hari bandi babiciyemo kandi babiciyemo neza hari i- ibisubizo ku kintu cyose muri make ni ni- ni ibyo bintu twa- ibi biganiro byagize akamaro ku babyitabiriye cyane kandi tuzakomeza ku- gutegura kuko bifite akamaro kenshi ku- ariko ku babyeyi ari n'abandi bose ibindi iyo umubyeyi ya- yafashijwe bityo n'umwana ajya afashwa afatwa neza kuko mama cyangwa umupapa ataha nawe yumva afite ingufu afite imbaraga zo gukomeza kwita ku mwana we no gukorana n'abandi bashinzwe kwita kuri uwo mwana
Mm. waruvuze uti twatangiye dusobanura otizme icyo ari cyo aho rero nari navuze ko n'ubundi turi buze kuhagaruka none reka dusubire aho ngaho n'ubundi nk'abateze amatwi kino kiganiro wabasobanurira otizme ni iki
otizime mu bundi ni isomo rinini ariko umuntu ya- yabivugaho kuri bike Mm.
otizime irangwa n'ibintu bitatu Eh, icya mbere ni ibibazo mu mivugire y'umwana cyangwa umuntu mukuru umwana ufite otizime kenshi usanga ashobora kugera imyaka ibiri itatu ine cyangwa no kuzamuka atarashobora kuvuga mama atarashobora kuvuga papa cyangwa naho yaba avuga akavuga ibintu nk'uko abibona atarishyize nk'umuntu mukuru ashobora kuvuga ikintu ariko ntagiki- ntakivuge nk'uko twebwe abatari abawuti tubivuga twavuga harimo diporomasi twe- ariko bo nk'umuntu mukuru iyo agiye kubivuga akivuga uko kimeze uko a- adaciye hirya no hino abana bato rero eh, twakira kenshi eh, baba batavuga bafite ikibazo cyo kuvuga ba- bumva ariko ntibavuge wanamuhamagara ntiyitabe kuko iyo ngo ntiyumva kandi yumvise Iyi- iyo mivugire cyangwa communication nicyo kintu cyane gihangayikisha ababyeyi kuko kubona umwana utaguhamagara ngo mama cyangwa ngo uhamagare papa murumva namwe nk'ababyeyi biba ari ibintu biteye um, uh, bibabaje uh, bihangayikisha aba- ababyeyi cyane icyo ni kimwe ariko ubwo nkivuze mu ncamake Mm.
kuko iyo umuntu avuze kominikasiyo ni isomo ryose iki ni cyo bita imibanire y'umwana n'abandi imibanire y'umwana ni ko akunda umwana usanga atazi gukina n'abandi usanga atazi kugira urugwiro yabona na papa na mama baje ntiyerekane ko yishimye cyane ngo agende abahobere nk'uko abandi bana bose bagira cyangwa yabona abashyitsi kure ngo ntababona eh, abandi bana bariho barakina ukabona ntabyitayeho ugasanga akenshi yibereye ahantu he mu nguni ye ah, ak- adakina cyangwa akinisha akantu kamwe cyangwa u- ukabona abantu ntababona ari mu isi ye bavuga ko ari mu isi ye ari muri monde ye icyo ni icya kabiri icya gatatu ni imyitwarire ye byitwa komportema tuvuge komportema mu gifaransa Mm.
imyitwarire ye ni wa mwana utamenya gukina utamenya gukinisha ibikinisho utamenya u- ubona aguma agenda akubagana yurira cyangwa se n'aho adakubagana akabona arigunze ara- araguma ahantu hamwe ntabwo aritunze bitajyanye n'imyaka ye ugasanga ni wa mwana eh, kenshi iyo afashe n'igikinisho nk'imodoka nta gikinisha nk'imodoka ukabona arareba nk'amapine gusa ukuntu azunguruka ariko nta gikinisho avuga ati "Mm, nk'abandi bana ukuntu bakina ukabona bafite i- ikintu kreativite mu mutwe wabo cyangwa se i- ibintu nk'ibyo Em, ibi kenshi usanga nu- n'umwana eh, bagira n'ibibazo mu kurya ntawe ukuntu aratoranye cyane bagira utuntu nk'ibyo ibyo rero ni ibimenyetso bikuru n'ibyo bintu nari mvuze byerekana ko umwana afite sine za otizime ibyo Mm.
bintu bize ni ukuvuga ngo umwana wese ashobora kugira ibyo bi- ibyo bintu uko ari bito- izo sini uko ari eshatu ushobora kugira kimwe ushobora kugira bibiri ushobora kugira byose ariko ah, izo iyo otizime rero ikindi nabwira abatwumva ntabwo iza nyuma umwana avuka ayifite umwana avukana otizime ntabwo otizime iza nyuma ubu ni ukugira ngo abantu bajye bibaza ngo baramureze ngo cyangwa hari umuntu wamugiriye nabi oya umuntu umwana avuka afite otizime
Mm.
arakuze Eh, none wari utanze izo ngero uko ari eshatu nta n'ubwo ari ing- ingero ni ibimenyetso bigaragaza ah, ikibazo cya autisme umuntu avukana umuntu ashobora kuyivukana ku rugero ruto undi akayivukana ku rugero runini biramutse ari uko bimeze bi- bipimwa gute umuntu ya- yamenya gute ko uyu muntu afite icumi ku ijana bya autisme cyangwa ijana ku ijana bya autisme
otizime rero kuyi- kuyi- iyo bariho baragira bayigira igipimo cyangwa diagnostique Mm.
eh, nibyo otizime ziratandukanye cyane hari otizime nyinshi kuko n'abafite otizime bose baratandukanye nta mwana usa n'uwundi umwe wese aba yihariye no kumufasha biba byihariye ntabwo bose bafasha kimwe Eh, kugira ngo umuntu amenye dogere cyangwa igipimo eh, hari byinshi umuntu areberaho eh, kuko hari ibyo bavuga ngo otizme na trouble associé ni ukuvuga ibintu byishamikiye kuri otizme hari igihe umwana ashobora kuba afite otizme akagira ibyo bita deficience mentale cyangwa sinzi ukuntu umuntu yaziga mu kinyarwanda Eh, hari igihe umwana ashobora kuba afite otizme akagira epilepsi ariyo bita igicuri hari igihe umwana afite otizme akagira trouble alimentaire ari ibibazo mu mu kurya hari abandi bagira ibibazo mu kuryama eh, mu gusinzira hari abandi mbese ibyo ni byo bita trouble associé mu kugira ngo byishimikira kuri otizme ibyo byose rero nibyo bituma haza kuza nivo y'iyo otizme kuko hari ibyo bita otizme iri severe ni ukuba ikomeye ya yindi irimo deficience mentale andi irimo twa tuntu utundi tuntu twinshi twishamikiraho tugatuma wa muntu ufite otizme afite n'ibindi bintu byinshi biriho afite noneho ugasanga no kumwitaho biragoye bisaba ingufu nyinshi ariko uko bimeze kose uwo mwana bamwitaho kandi akanawe akaba akagira ubuzima ubuzima bwe bukagenda neza iyo bamwitayeho iyo ni hari donka iri severe hari n'indi iri moya hari n'indi iri hagati na hagati hari n'indi izindi nkeya ariko izo zose ziratandukana bidukurikije na bya bindi byishamikiraho bikuriye pizima nk'uko bavuze bose batandukanye kandi badahuje izo simu cyangwa twuble niho rero umuntu agenda muri diagnostic y'uwo mwana wongeraho ikintu cyihariye kuri uwo mwana utizeye ubukana bwe n'ukuntu umuntu yamwitaho ntabwo rero umuntu yavuga ngo uri hejuru cyane cyangwa uri hasi cyangwa iki byose biva kuri ibyo bintu bishamikiyeho iyo umwana atari utizeye yonyine atari ikintu gishamikiyeho atari nta gicuri cyangwa ibindi bintu biba byoroshye kumwitaho no kumugorora no kumukurura tumuvana muri hafi ya otizme umuntu amujyana mu isi yacu
hanyuma se mu by'ukuri otizme ntabwo navuga ngo kuko wavuze ko umuntu ayivukana ariko imvano yayo iterwa n'iki hari ibintu bishobora gutuma umwana uri mu nda yagira ikibazo cya otizme cyangwa hari se uburyo mu maraso y'ababyeyi hari ibintu bishobora kuba birimo byagira uruhare mu kugira ngo umwana avukane otizme bigenda bite
kugeza ubu umubyeyi ufite utwite umwana yirinda nk'uko umubyeyi wese akwiye kwirinda kwirinda inzoga kwirinda ibintu byose bitari byiza ku mudede nk'uko abaganga cyangwa abandi bantu babishinzwe babivuga cyangwa babihanura ku bamama hari ibindi kuri umuntu ufite umwana uvukana awutizime ntabwo umuntu yavuga ngo byatewe n'ibi kuko ibintu byose byagiye bagira bigaho hari abigeze kuvuga amavaca hari abigeze kuvuga amapesticide hari abandi bigeze kuvuga bavuze ibintu byinshi ariko kugeza uyu munsi nta na kimwe kirashimangikirwa cyangwa kiraba konfirme kiremezwa ngo babwire bati ni iki gitera ruciza nubwo tuzi ko hariho jene bigesi konsamu ariko nayo ntabwo itera ruciza nyine kuko iyo ufite iyo jene ntabwo iza yonyine ngo itere butizime hariho ibyo bita fagitire d'environnement ziza kwapiye kugira ngo uwo mwana azaze azazane butizime ibyo tuma kugeza uyu munsi nubwo bakibikoraho cyane bashakisha igitera butizime ariko ntabwo kiragera aho bavuga ngo ni iki kintu gitera butizime ni nacyo gituma nta muti cyangwa nta kintu kivuga ngo hari vaccin ya otizime cyangwa hari umuti wayo kugeza uyu munsi nta muti nta na vaccin kuko hataramenyekana neza igitera otizime
niba nta muti ni ukuvuga ko iyo uyivukanye biba birangiye ubana nayo kugeza uvuye ku isi cyangwa hari uburyo abantu bashobora kugufata hari ibintu bishobora kukunganira ku buryo yagenda ikira ikazavamo ukagira imyitwarire nk'iy'abandi
ntabwo umuntu yavuga ngo ko umwana avukanye otizme ngo birarangiye oya kuko otizme ni nk'uko umwana aba abona ibintu mu buryo butandukanye nk'uko twebwe tubibona nicyo gituma uyu mwana umuntu agiye kumufasha ni ukumufasha kumwigisha ibya bindi atazi ni ukumwigisha kuryama ni ukumwigisha kunyamira ku gihe nk'umwana udasinzira neza ni ukumwigisha gufungura ni ukumwigisha kujya kuri tuwarete ni ukumwigisha ibintu byose byose byose we adashobora kwiyigisha kuko atazi kwigana nk'uko abandi bana biga bakura bigana abandi niwe ntabwo aba abizi nicyo gituma niyo horo cyangwa niko kazi k'umurezi ugiye kumwigisha amufasha niba umwana atazi kuvuga ukora ibintu byose kumusinira ukoresha hari metodoloji ukoresha zo kumusinira kugira ngo umwana azabashe kuvuga azabashe gukomunika naho umwana yaba adasohoye ijwi ashaka gukomunika akoresheje amafoto akoresheje ibindi bintu umuntu aba yaramwigishije kugira ngo ashobore kuvuga icyo yifuza kuvuga akominike nuko iyo umwana aba yavukanye iyo kuko avukana otizme ntabwo tumureka ahubwo turareba ese wa mwana ikibazo afite ni ikihe ni iki tumufasha tukamwiga iyo tumwize rero tumenye n'uko bishobora kumufasha ntabwo duterera aho ntabwo umubyeyi yavuga ngo n'ubundi yarayivukanye ntacyo twakora ahubwo ni ugushaka ababishoboye ababyigiye bakamufasha nkuko nabivuze nta muti nta kintu na kimwe umuntu amuha kereka kuve umuvura nk'uko wavura undi mwana wese niyo arwaye inkorora ukamuvura inkorora niyo arwaye umutwe ni ukumuvura umutwe niyo arwaye mu nda ni ukuvura mu nda ariko ntabwo umuntu avura utiza umuntu aragorora niba wa mwana kuko hari hari abana benshi tubona bagira ikibazo cyo kujya muri tuwarete icyo kintu ni ikintu gihangayikisha ababyeyi kuko n'umwana ageze ku myaka y'itanu cyambara ibintu bimufasha kugira ngo ye kwiyanduza icyo kintu cyo duheraho kugira ngo umwana nawe cyangwa n'ababyeyi baruhurwe n'ukuntu umwana yabaye afite isuku atakibyikorera ni ukuba ibintu byose ni ukubimwigisha ntabwo rero twamutereraho kandi ibyo byose bigerwaho ntabwo ari uguca umugani n'ibintu bigerwaho iyo umwana bamufashije neza ari bakoresheje imitegereje igenewe abana bafite ubukene
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turi mu kiganiro muri sanga umutumirwa wacu ni madamu rosine dikene kamagaju washinze akaba ari n'umuyobozi mukuru w'ikigo otizme rwanda reka noneho tunyarukire ku mirongo ya telefone twakire bamwe mu banywanyi b'ijwi ry'amerika bakurikiye iki kiganiro duhere kuri samuel mwanafunzi muraho cyane
yego muraho ntoro cyane uherereye he samuel
jyewe mperereye muri kenya
ni ikibazo ufite cyangwa ni igitekerezo
ikibazo nari mfite kuri iki kibazo cya otizme yego
ese iyo umuntu ahuye n'icyo kibazo ni ibihe bimenyetso ashobora kuyibonaho cyangwa se ababanye kumubona bakavuga ati iki kibazo ni indwara ya otizme
twari twabaye nk'ababivuga mu ntangiriro z'iki kiganiro sinzi niba wari wakurikiye ariko reka ndeke umutumirwa agusubize
yego
ntabwo ntabwo nzi neza ikibazo cye
yabazaga ngo ni ibihe bimenyetso bigaragaza yuko umuntu afite uburwayi bwa otizme nzi ko hari ibyo twavuzeho kare ariko wenda mushobora kumusubiza
murakoze cyane koza twari twayivuzeho ariko reka dusubiremo harimo ibibazo by'imivugire y'umwana umwana ushobora kugera imyaka itatu ine itanu no kuzamura ataravuga ataravuga papa mama atazi gusaba amazi atazi kuvuga nshaka amata ndetse atazi kuvuga ikintu na kimwe ariko yumva ikindi ni imibanire ye n'abandi ubona umwana arigunze umwana ntazi gukina n'abandi umwana ntabona papa na mama ngo yishime ni ibintu nk'ibyo ugasanga harimo akantu katajyanye n'imyaka icya gatatu ni imyitwarire ye usanga ntazi gukina gukinisha ibintu umwana ukubagana ni umwana ugenda ukabona ntaguma hamwe akaguma umuntu umureba akaba ari unanirwa ndetse ibyo byose ugasanga umwana ukuntu yitwara ntabwo bijyanye n'imyaka ye inzu niba mwabyumvise ndahamya yuko yabyumvise hariya ku buhanga bw'ibyuma bambwiye yuko bamurekuye ariko ndumva yakurikiye icyo mwamusobanuriraga mu kanya naringize amatsiko yo kwibaza ntihari igihe abantu bavukana ubumuga bwo kutavuga ariko ukabona afite aratyaye arakoresha amarenga ariko agasobanura ibintu mu buryo ashishikaye ubona ko rwose uretse kutavuga mu by'ukuri nta kibazo afite ibyo kutavuga byaba bifitanye isano n'ikibazo cya otizme iyo bimeze gutyo bitandukanira hehe abaganga bashingira kuki bemeza yuko uyu muntu nubwo adashobora kuvuga nta kibazo cya otizme afite
murakoze cyane hari abana bamwe bajya bakoresha iyo tubona ko umwana adashaka kuvuga kuko hari igihe nubwo aba yumva kuvuga bikamugora gusohora ijwi bikanga niho navugaga yuko dukoresha amafoto kugira ngo umwana ashobore gukoresha amafoto cyangwa ashobore gukoresha amarenga ariko cyane cyane twebwe dukoresha amafoto aho bitandukanira umwana ufite otizme nubwo atavuga aba yumva nubwo atavuga abatomore ibintu byose ababyumva ni uko we aterekana ko abyumva nk'uko navugaga kare umuntu ashobora kumuhamagara ntahindukire kandi yakumviye ariko hari abandi bafite ikindi kibazo ni uko batumva koko ari antikape y'ikutuza ariko bo ababafite biratandukanye kuko hari n'abaza batavuga ariko bikazagira aho bakavuga bagatangira kuvuga ibintu byose kubera habayemo kwa kubitaho dukurikije dukoresheje ama metode dukoresha kugira ngo twite kuri abo bana ikindi ni uko nk'uko nkunda kwivuga kenshi ababyeyi kenshi baravuga ati arasuzugura cyangwa ntiyumva abana bato otizime kenshi usanga baraciye no kwa muganga ngo babanze barebe ko koko nta kibazo bafite mu gutwe iyo bagiyeyo basangaho nta kibazo umwana afite ni ukubera wa mwana nk'uko nabibabwiye uko bumva ibintu uko babona ibintu n'uko barayajisha cyangwa uko bitabira ibintu perifegisi yayo icyo kimwe n'uko twebwe tubikora nk'uko iyo umuntu uhamagara atitaba ariko twebwe iyo umuntu akuhamagara avuze n'izina ryawe ataguhamagaye urahindukira bo rero icyo kintu baba bagifitemo ikibazo ni naho rero kenshi abantu bibaza wenda wasanga atumva ntaho bihuriye nubwo harimo mu bihugu bimwe bajya bakoresha amarenga kugira ngo bafashe abo bana mu kugira kominikasiyo ariko twebwe hano dukoresha amafoto kugira ngo umwana azavuge kandi duharanira ngo umwana azavuge iyo byanze naho ni bake byanga nubwo bavuga bavuga make buduke ariko bakazavuga iyo byanze naho dukoresha ya mafoto navugaga kugira ngo icyo ashaka cyerekane akoresheje ya mafoto
reka noneho ubwo tusoje ibyo gusobanura ikibazo cya otizme uko giteye reka noneho unyemerere dusubire ku kigo otizme rwanda inkomoko yacyo ni uko waje kugira igitekerezo cyo kugishyiraho ibyo bintu byaje bite kubera iki wumvise ko ari ngombwa ugomba gushinga icyo kigo
murakoze ndibaza yuko ntabwo nkiri muto navugaga ngo nzakora muri etizime kuko nanjye ntayo nari nzi ariko ngize amahirwe yo kubimenya ngeze mu gihugu cy'ubufaransa aho nabaga niba ariko nyuma nza kugira amahirwe yo kuza gukora hano mu rwanda nza guhugura abantu bakora mu bigo byita ku bana bafite ubumuga icyo gihe niyo naje mfite sipesiyorite yo kwigisha kuri otizime nyuma yo kubona impamyabushobozi yo kuri univerisite de lyon mu bufaransa hano rero amaze igihe kinini nkorana n'abana bafite otizime na mfite egisperiyanse ihagije yo kuza gukorera hano no guhugura ngeze hano rero mu rwanda nasanze otizime itazwi kandi nanjye ntabwo nari nzi ko otizime yari iba mu rwanda kuko nanjye nayimenyeye mu bufaransa ngeze mu rwanda rero nasanze ihari muri nsanga kandi abantu batayizi hari muri bibiri na cumi bababaye kuba nasanze kutayimenya ntabwo byatumaga n'abana badafatwa neza ndibuka ko nakoranaga na dr nasu nyakwigendera na gasana nduba ubwo twakoranaga icyo gihe bose bari bafite inshingano bari bafite akazi ko kwita kuri abo bana no ku bantu bafite ibibazo nk'ibyo bya handikapu nibo twaganiriye bati dukore ikintu dufashanye dufungure ikintu n'ababyeyi benshi barabisaba kuko ntabwo nta shuri ryari rihari eh, ryafasha abana ntabwo ari ibintu byari ntabwo ari decision yari yoroshye ariko nifatanyije n'umuryango wanjye mm, n'umugabo wanjye n'abana tubyigaho tugira n'inshuti ziradufasha hari benshi badufashije n'ubu tukiri kumwe nka kayumbanise Eh, baraje dushyira hamwe dutangira iki gikorwa muri bibiri na cumi na kane kibitangira abantu baravuga bati reka ntawe tuzi niba mu rwanda ntaho ibyo bintu ntaho ngo bihaba ariko twatangiye dufite abana batandatu ariko ubu tumaze kwakira abantu bamaze kwisuzumisha hano ni benshi bamwe na magana atanu abana tumaze kwakira ni benshi bararenga ijana baza abandi ikinejereje ni uko harimo bamwe bamaze kugiradiyetinga bamaze kujya mu mashuri asanzwe bakurikira amashuri neza harimo umwe uherutse kujya muri segonderi ubu yatangiye kujya mu mwaka wa mbere iyo ni ni ibintu bidushimisha kuko kuva muri bibiri na cumi na kane dufungura ubu tugiye tumaze imyaka cumi dufite um, ibintu byiza twakwishimira kubona abana bamwe barateye imbere kubona abana baje batavuga bavuga kubona ababyeyi bishimye kubona umubyeyi wishimye akagira amarira y'ibyishimo niwo musaruro ukomeye dufite kubona abana baza baza amakuru twumva bigenda neza mu mashuri ni ibintu bishimishije cyane kuri byo iki gikorwa n'abo dufatanyije ni nk'umu- ni nka contribution cyangwa ni umusanzu wacu tuba dutanze ku gihugu batubyaye ku gihugu dukunda twifuza ko gitera imbere niwo musanzu wacu wo kwita kuri aba bana bafite autisme kuko twabyigiye tubifitiye ubushobozi tutari abantu baje bakora ibintu batize cyangwa batazi turabizi kandi ni ni cyo kintu twumva twa kontribuye hano kuri iyi si Ah, ntidukorera gusa mu rwanda dukorana n'ayandi masosiyasiyo yo muri afurika nk'ayo cote d'ivoire no muri congo braza muri congo kinshasa muri eh, burkina no mu bufaransa eh, n'ahandi tu- tuzakomeza gukorana nabo ntidukora twenyine rero dufatanyije n'abandi kugira ngo ikibazo cya autisme muri afurika nacyo kimenyekane kandi kibonerwe umuti
Mm, mu kanya uvuze uti ngeze mu rwanda nasanze otizme itazwi ubu ubona byifashe bite ubona ko mu rwanda hari ahantu haba hari iki kibazo abantu bataragisobanukirwa cyangwa bamaze gusobanukirwa ikibazo icyo ari cyo
bityo mu rwanda ubu ngubu ababyeyi niyo babonye umwana afite imyitwarire i- itameze neza bihutira kujya kwa muganga kandi ubu kwa muganga puresike hose bamaze kumenya sini za otisme ku buryo n'ubwo amashuri ataragera ahantu hose ariko ari abaganga ari n'aba- abajyanama b'ubuzima kuko nabo hari aho tumaze kugera duhugura abajyanama b'ubuzima bamwe bamaze kumenya autisme bamaze kumenya ibimenyetso byayo noneho mu rwanda kuko abantu benshi bakurikira amarezo sosiyo bakurikira ibiganiro bigenda bitangwa hirya no hino kuri autisme aba- aba- abanyarwanda bara- batangiye gusobanukirwa rwose ku kintu cyitwa ah, autisme no ku kintu kureba iyo habaye ikibazo ku mwana barabimenya kare baka- kuko tuwakira nk'abantu bavuye hirya no hino dufite nk'abantu bimutse bamaze gutura hafi yacu kugira ngo abana babo bige ubu ikigenda navuga ko igisigaye ari ugushyira amashuri ahantu hose kugira ngo umuntu ntagire urugendo ajya ku ishuri kugira ngo umwana w'umufite ashobore kwiga Mm. reka twakire pro robert ikaze mu kiganiro muri isanga
Oui, alors Eh, uherereye he robert
Emerereye Ingozi mu Burundi.
Eh, ni ikibazo ufite cyangwa ni igitekerezo
Cyari igitekerezo nari mfise kuri icyo kiganiro gusa mwosubiriramwo kuko muri aka kanya sinari ndi hafi y'iradiyo.
Oya, ubwo ntabwo wakurikiye rero niba ntabwo twasubiramo ibintu twavuze mu minota mirongo itatu n'itanu wenda we wabonye ku mbuga zacu ariko ntabwo ikiganiro cyose ni- ntabwo twagisubiramo ngo bikunde ariko urakoze cyane guhamagara ku ijwi rya amerika
murakoze cyane umunsi mwiza aho mu burundi Eh, ndire nova ingozi mu burundi aho ingozi yego radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri sanga umutumirwa ni madamu rosine duken kamagaju washinze akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo otisme rwanda niwe turimo kuganira mu kanya madamu rosine uravuze uti umusaruro wa mbere tubona na marira kubona amarira y'ibyishimo y'umubyeyi abonye umwana we ashobora gukora ibintu atagakoze aho ngaho muri otisme rwanda mu by'ukuri mukora iki iyo babazaniye umwana nk'uwo mumufasha mute mukora iki bitwara igihe kingana gute
Eh, murakoze Ah, aha hano du- dukora kurwanza kugira ngo buri matike y'umwana wese uje tukamureba tukareba autisme ye uko imeze uko iha- eh, uko ihagaze tukamenya icyo dushobora kumukorera kugira ngo tumufashe mu kugira ngo atere imbere tukamugira gahunda ye tukoza hamwe hanyuma tukamwigisha mu kumwigisha dukorana n'ababyeyi ababyeyi n'abapaseneri bacu turakorana icyo gihe rero eh, umwana iyo amaze kugera hano dukurikije uko ameze nuko ndayobye bose baratandukanye dukurikije uko ame- uko ameze tumushyira mu ishuri runaka niba avugije akoresha icyongereza tumushyira mu ishuri ry'icyongereza niba akoresha igifaransa mu ishuri ry'igifaransa ariko ntibibuza ko bose biga izo ndimi hanyuma umukurikirana agahera kuri cya kintu kigoye cyane cya- niba ari kujyana umwana kuri tuwarete kugira ngo amenye kujya kwiga muri tuwarete wenyine abe ko icyo kintu tugiheraho tukamufasha kugira ngo abe ah, ndetse abe otonome hanyuma ikindi dukora cyane eh, ni ukugira ngo umwana yige n'ukundi mwana wese yiga niba ari muri materineri ariga materineri akurikiza gahunda ya materineri kandi tumuvura cyangwa tumumwigisha bya bindi byateraga ikibazo bituma adashobora kwiga- kwiga mu ishuri risanzwe Ah, ese bimara igihe kingana gute ha byose biva kuri ya otizme y'umwana kuva twatangira umwana umwe niwe waje amara amezi atatu atangira kuvuga abandi barashobora kumara umwaka barashobora kumara imyaka ibiri barashobora kumara amezi atandatu barashobora kumara imi- n'imyaka aho bose baba tumaranye imyaka itatu yavuze ha- hashize imyaka ibiri n'amezi ane atangira kuvuga biza gutyo ariko hari n'abandi bavuga ariko batavuga bya bindi twabajyana mu mashuri asanzwe kuko ibyo tubigisha byose tuba dushaka ngo tugire inkwijo tubajyane mu mashuri asanzwe bakomeze bige nk'abandi bana kuko twifuza ko bazabaho neza muri sosiyete isanzwe bagashobora n'u- ushobora gukora agakora naho yaba akora akantu gato ariko akagakora kuko nta mwana ushobora kuvuga ngo nta na kimwe atakora muri izo kapasite zabo rero zitandukanye nicyo tubaherekezamo nicyo tubafashamo kugira ngo bakigereho n'ubu muri mu kwa karindwi no mu kwa munani twagize ibintu byo kugira um, gu- gu- kugira gucapa cyangwa kugira pensi kugira amataburo hano bagize amataburo meza cyane kandi kuva ku muto kugera ku ku hejuru ku mukuru mbese barabikoze kandi ba- babikora bishimye n'uwo tutari tuzi ko ashobora kubikora arabikora kubera twamushyize muri mu mwanya we tukamushyira akabikora mu gihe yumva ko ameze neza twese natwe hari ibintu bagenda badutangaza ugatangaza ibintu byinshi tu- natwe tutari tuzi ko ashobora gukora rero mwakoze amataburo du- dukora ibintu byitwa monitibe ni ibintu bimeze em, bi- biriho pensire bacatseho bikamera nka nk'urumuri tubishyira mu mazi ikarongi nijoro Mm.
byamuritse ikiyaga biba byiza cyane twese twagize emotion kuko twarareze tuti ibintu byakozwe n'abana bacu twese twabigizemo uruhare tubona icyo- ubu- ubwo bwiza bw'ibyo bintu bakoze tubona ko abana bacu bafite eh, tubabaye hafi tukanabafasha bashobora gukora n'ibirenze bakora ibintu byiza cyane kuko ubushobozi n'ubwenge bwabo burahari bisaba juste twebwe ngo tube hafi yabo kugira ngo ibyo bintu babigereho muri make navuga yuko ah, ntabwo navuga ngo bimara umwaka cyangwa ibiri hari n'ibimara imyaka myinshi hari n'umwana tumaranye imyaka itandatu ariko aho yavuye uko twamufashe nuko ahageze ubu umubyeyi niwe witwa ati ni ugushima imana kuko ameze neza ariga kandi mu gihe gito nawe azaba ageze mu mashuri yandi agiye kwigana n'abandi bana Mm. radiyo ijwi ry'amerika dusubire ku mirongo ya telefoni twakire Cyril muvunyi ikaze mu kiganiro muri isanga
amahoro amahoro muraho neza ikomera cyane
yego urahagana hehe Bivuze nitwa gutyo ndi mu karere ka kayonza mu rwanda Mm.
kugira ngo mbashimire kuri uwo mutumirwa mwatuzaniye no kuri iyo nsanganyamatsiko yo kuvugaho hanyuma nagira ngo mbaze uwo mutumirwa wo mu rwanda eh, abana bafite ikibazo cya otizime bari nko ku kigero eh, ku ijanisha bari nko kuri kangahe ku ijana hanyuma se eh, nk'abana ni ku ijana nk'umu- abana nk'icumi ku i- eh, bo ku ijana mu bana bavuka ni bamwe ba- bahura n'icyo kibazo ikindi nagira ngo mbaze eh, umuntu umwana wa, wa, wa, umuntu wabaye wagize icyo kibazo eh, ubona mu mikurire ye mu gihagararo ashobora kuba eh, mu ndangamutima wenda bitarimo neza no ku kuba no kuvuga bita- bidakunda ariko mu- ubundi mu mu gihagararo mu mikurire umureba ubona yuko akura hanyuma ikindi nari numvise ni uko nubwo wenda muvuga ngo ntabwo ntabwo i- ibasha gukira numvise yuko nk'abo bana babazanira batavuga eh, bigeraho noneho no kuba bavuga bakavuga numva yuko no kuba ni- no- no guhura n'abandi bana nabo ubwabyo hari icyo bishobora kuba byabongerera kuruta uko bashobora kuba iwabo nk'ababyeyi babo bashobora kuba babaheza mu gikari bakabafata ukundi kuntu kutari kwiza n'iki ariko numva yuko no kuba babashyira mu bandi bana eh, bakabasha gu- gu- gu- kubona abandi bana bakabasha gukina n'abandi bana n'ubwo wenda bo biba bitameze neza bitewe n'impamvu kuvuka kwabo numva yuko no kuba wahura n'abandi bana nabwo ubwabyo hari ikintu bishobora kuba byabongerera cyane ko eh, umutumirwa wavuze yuko eh, ari ukuryama ari ukuryama ari ibintu byose nyine bisaba kuba ba- byakwigishwa Eh, nagira ngo abashe kuba yatubwira nyine kuri iryo janisha by'abo bantu ikindi eh, yatubwiye ko atari abizi yabimenye ari hanze ariko se abifashwamo eh, leta hari ikintu bimufashaho ubundi mu- mu- ko ibyo bintu kubikora ni ibintu bitoroshye a- ari wenyine sinzi leta hari ikintu imufasha cyangwa se yaba afite abaterankunga bashobora kuba bamufasha eh, muri ibyo ngibyo murakoze cyane urakoze Cyril muvunyi ugire umunsi mwiza aho i kayonza
yego namwe ibihe byiza
madamu dikena
Eh, murakoze cyane Eh, n'ibyo- ah, ni- ah, numvaga bivugwa nabi ariko hari ibyo numvise Eh, yabazaga porosantaje y'abantu baba bafite otizime Mm.
Eh, ubundi nose tubwira ko umuntu umwe ku ijana aba ari afite otizime iyo urebye rero abantu bari mu gihugu tukareba turashobora gusanga dufite nk'abantu ijana ibihumbi ijana na mirongo ine bafite otizime ariko ntabwo twagendera kuri ibyo gusa kuko iyo habaye diagnostic iri aprofondi cyangwa i- sinzi ukuntu wabivuga, iri aprofondi umuntu yabona na benshi Eh, kuko hariho abantu bashobara kugira otizime ariko ntibiboneke cyane Ah, akaza- bakazajya babona ko yenda ari umuntu wirata cyangwa ari umuntu utavuga ari umuntu umeze gutya ntibamenye ko ari otizime afite imibare rero ntabwo iramenyekana mu rwanda ihamye kuko statisitike ntiziraboneka ntabwo zi- kugeza uyu munsi nta statisitike dufite tugendera kuri uwo mubare wa aposa wa oms icyo nzi kuvuga kw'abana ese ngo hari ikintu cyabyerekana muri fizike ye cyerekana ko afite otizime ubundi umwana w'umuti si ukuvuga ngo ni ubumuga buri fizike cyangwa iki n'umuntu ufite ubumuga bw'ingingo arashaka kugira otizime afite otizime ni umuntu nkatwe ushobora kugira izindi ibindi bibazo ashobora kugira imiryango icyatsi fizike ashobora kugira izindi ndwara ashobora kugira ibindi bimubuza kubaho neza ariko umuwotisite ntabwo aba afite ubumuga fizike kuvuga nabyo ni hari igihe umwana ashobora kuvuka akageza imyaka ibiri avuga ariko wenda filime za utizime zitabonekera mu kuvuga gusa ariko hari ya myitwarire nayo irimo iyo umwana atitaweho rero neza akenshi agera ku myaka ibiri ugasanga umwana atangiye kwigunga mu byombi bibazo byose bigashira bikagenda bikazasaba ko bongera kumwitaho kugira ngo barebe ko yongera kuvuga kandi yaravugaga ngo ataha mama avuga utuntu twose nk'abana b'imyaka ibiri ariko bageze ku myaka ibiri n'igice bikagenda neza ibyo birabaho cyane ni ukuvuga ko baba batarabonye izo filime za utizime mbere ngo bamwiteho hakiri kare ikindi nanabyo ko nibyo kimwe ntikira ntikira ariko urashobora kubaho ugakora ukaba umuganga ukaba umukontabwe ukaba mekaniki ugakora akazi ko ari ko kose ushaka ufite ubutizima kugira ubutizima ntibibuza gukora cyangwa kuba integire muri sosiyete igituma tubitaho ni ukugira ngo tubereke ukuntu biga babaho baba muri sosiyete ibereka imyitwarire ya sosiyete yacu tubishaka kuko bo twe tuvuga ko bari mu minsi yabo bari muri monde yabo nuko kubitaho ni ukugira ngo nyine bamenye ukuntu bikompota bitwara iminsi yacu bamenye ukuntu bahura n'abandi bantu bamenye uko bitwara akenshi abantu bafite otizime bagira ikibazo cyo kugira inshuti kuko batazi gushaka inshuti icyo kintu batakizi mwabuze ngo guhura n'abandi wenda byabafasha no kugira ngo bavuge guhura n'abandi ni byiza ariko guhura n'abandi abo bandi batabumva ngo bamenye ikibazo bafite ngo bamenye niba hari n'icyo bavuze cyangwa bakoze niba bahohoteye kuko nicyo gituma kenshi dusanga abana babahisha mu mazu cyangwa bakabakingirana kuko iyo basohotse sosiyete irabakubita sosiyete ibabwira ya majambo atari meza bakababwira bya bindi bitari byiza none ugasanga ababyeyi barabashisha mu nzu kugira ngo be gukomeza kubahohotera kubagirira nabi kuko ni umwana w'umotisi cy'umuzi n'ubwo atagusubiza n'ubwo aba atavuze byose arabyumva kandi akabibika ibi rero kubajyana hamwe n'abandi ni ukubajyana ariko bari kumwe n'umuwafisa niko twebwe tubikora iyo umwana agiye kwiga ahandi tujyana umuwafisa umufasha tuyategura gukomeza kumufasha kugeza igihe umwana tuzabikenera cyangwa ubona ko umwana amaze kumenyera ikirenga n'ubundi nk'uko mwabivuga ibyo tubikora nka inkiriziyo kumujyana mu bandi ni kugira ngo yiyentegere nk'inkiriziyo kugira ngo mu gihe kizaza azashobore kubana n'abandi nta muntu umuri iruhande mwabavuze ati ese leta hari icyo idufasha iradufasha iradufasha kuko dukorana na minisante dukorana na minisiteri ya edikasiyo dukorana n'abashinzwe abana n'imiryango tudakoranye nabo ntabwo twashobora kuko ni ibintu bisaba ubushobozi ni ibintu bisaba gushakisha abo baterankunga cyangwa abafatanyabikorwa abafatanyabikorwa ntibaza tudakorana n'inzego z'igihugu leta mu kudufasha idufasha cyane muri sansibirizasiyo kugira ngo tujye imenyekanishwe hose mu myigire y'abana minisiteri ya edikasiyo turakorana cyane kugira ngo turebe icyo umuntu yakora kugira ngo abana bose bagereho izo serivisi kugira ngo abana bose turebe ukuntu bazabona aho biga mu rwanda indi niba nashubije ibibazo byanyu murakoze njye ndumva ibibazo yari yabajije byose wabishubije ariko bitumye ngeweho ubwo nibaza ntinkurikije iyo mibare wavugaga mu by'ukuri umuntu yavuga yuko ikigo mwashinze cyaba kigifite inzira ndende yo kugira ngo kibe gishobora guhangana n'imibare umunsi nk'ubukangurambaga bwabayeho wenda abantu benshi bakaba basobanukirwa ibyo bintu mubona ikigo muyobora gifite ububasha cyangwa se ubushobozi bwo kuba cyakwakira abantu bangana gutyo
cyatse ntabwo cyashobora kugira limite hari abantu badashobora kurenza kandi aza mu kigo cyacu twifuza ko ahubwo abana bajya bakagira ababafasha kandi babihugiye aho turashishikariza yo guhugura cyane abarimu n'abandi bantu bose bahura n'abana kugira ngo aho umwana wese yabonetse afite autizme ashobore gufatishirizwa mu karere cyangwa aho atuye ibyo nibo cyo gisubizo kirambye aho kugira ngo abantu bose baze mu kigo ibyiza ni uko bafashiriza mu mashuri aho bari bakaba bafite abarimu bahugukiwe cyangwa bazi uko bakwita kuri uwo mwana tukagira n'abandi bantu abajyanama b'ubuzima bo bo bamaze bamwe mu bice bimwe aho tumaze kugera bamaze kubimenya kandi turategura noneho n'ukuntu twagira apurikasiyo izafasha kugira ngo umuntu wese cyangwa umubyeyi ukorana n'umujyanama w'ubuzima azashobore kumenya ibimenyetso hakiri kare kugira ngo umwana afashwe hakiri kare ibyo bizadufasha kumenya statisitike statisitike ntabwo twazikora twenyine nk'ikigo cyihariye ni ikintu gikomeye gifashwa na leta na serivisi za leta turebye gukorana nabo nk'uko dusanzwe dukorana nabo kugira ngo izo statisitike zizaboneke ntabwo ari ikintu cyoroshye kandi otizme ni ikintu ni ku isi yose irahenze irahenze cyane kwita kuri uwo mwana kwita ku babyeyi kuko buri mwana umubyeyi cyangwa famili promosite kugira ngo uzajye mu kazi kugira ngo uza bitwara amafaranga bitwara ingufu muri mu bushobozi muri kirikizare mu bintu byose mu buzima bwawe bwose hazamo ingufu bisaba ingufu nyinshi imbaraga nyinshi kugira ngo uwo mwana amwiteho
mubaye nk'abaduhereza icyerekezo cya otizm mu rwanda ibyo mwifuza gukora mu minsi iri imbere ariko se mbere y'uko dusezeranaho icyo wabwira abanyarwanda ubutumwa wumva watanga ku kibazo cya otizme ku banyarwanda bose baba abafite abana bafite icyo kibazo baba n'abandi wenda bafite abana badafite icyo kibazo ubutumwa mwumva mwabagenera muri uyu mwanya bushingiye kuri insanganyamatsiko n'ubuhe
murakoze ikintu nabwira abatwumva ni uko babonye ibimenyetso bakwihutira cyane kugana kuri ari abaganga kugira ngo babasobanurire babanababwira aho bashobora kujya kugira ngo umwana yitabweho kuko kenshi hari igihe duhura n'abantu bakavuga ati twari tuzi ko batubara tubwiraga ko umwana azavuga n'iwanyu bavuze batinze n'akana kavuze atinze ugasanga umwana aje afite nk'imyaka ine itanu kandi bamuzana mbere hari ibyari gukorwa vuba akiri muto aho kugira ngo umubyeyi atinde ahubwo yakwihutira kujya ku baganga ikindi navuga ni kuri sosiyete yacu sosiyete yacu guhohotera cyangwa kubwira nabi umubyeyi kubera abonye umwana yitwara nabi iyo umwana akubaganye iyo umuntu atazi ikibazo uwo mwana afite ntabwo ari byiza kwihutira kumubwira amagambo akomereka hari benshi bavuga ati umwana wanyu ntabwo mwamureze neza umwana wanyu kucika gukubita umwana wanyu bakavuga ibintu nk'ibyo batazi ikibazo umwana afite cyangwa ko ari utizima ndababwira abasosiyete yacu dukwiye kumenya ni ukubaha n'abo babyeyi kuko byaborohewe kububaha kuko kugira ngo wizitire kuvuga ibintu bitari byiza utazi ikibazo utazi gituma umwana aho akora icyo ababyeyi bo ntacyo nababwira kuko babaha abana ese umwana sosiyete ndazi ukuntu bibagora ndazi ukuntu birushya ndazi ibyo babanamo ijoro n'amanywa rero icyo nababwira nti ndabuya ko turi kumwe tubakunda kandi twifuza ko ibisubizo bizaboneka kandi twifuza ko bizaba byiza kurusha nk'uko tugenda tubikora nk'uyu mwaka twagize aba bantu bagiye graduation bagize graduation ari cumi na babiri twizera ko haza abana benshi noneho ababyeyi bakishima n'abandi bataragera iwacu turabifuriza kubona turabifuza murakoze murakoze Eh, mu kanya nari mvuze nti icyo wabwira abanyarwanda mu by'ukuri ntabwo ndobanuye kuko nzi ko ijwi ry'amerika eh, ikurikiranwa n'abantu benshi haba mu burundi eh, mu rwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo i bugande ndetse n'ahandi hirya hose ku isi aho badukurikira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ariko icyo nari mbivugiye ni uko icyo kigo kiri mu rwanda Ah, hari ubwo mujya mwakira n'abana bavuye mu bindi bihugu cyangwa hari imikoranire mufitanye n'ibindi bigo eh, byo muri ibyo bihugu twaba tuvuze bi- bi- byakira izo ndwara nk'aba- nk'abatwumva bari mu burundi n'aho handi nari mvuze eh, murabagira iyihe nama
Mm, twe- twakira hano dufite abana abavuye canada abavuye amerika abavuye muri cade abavuye congo abavuye burundi n'uyu dufite n'umuzaza uvuye angola donc dufite abana bava hirya no hino Eh, ariko dufite n'ahandi dukorana nko muri cote d'ivoire dufite abo dukorana nabo eh, mu bufaransa n'ahandi Eh, umubyeyi wese mumaze tugana turamwakira abavuye kure ntitujya tubasubiza inyuma naho umwanya nta mwanya uba uhari Eh, turabafasha cyane Eh, icyo nabwira ababyeyi ni ukwegera ni- ni ukudacika inguzi ahubwo ni ukwegera ababishinzwe aho bari hose bazabafasha kuko ndeba mu bihugu byinshi nibwo bya afurika nubwo hariho serivisi mbi ariko ahenshi ba- baratangiye hari ama serivisi za autisme zatangiye muri afurika henshi ni ukuri ndabyifuza ndabifurije bose kubona serivisi nziza hose madame rosine diken kamagaju uyobora ikigo otizime rwanda reka tugushimire cyane eh, umwanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika n'ibisobanuro utanze ku kibazo cya otizime
murakoze cyane namwe ku butumire bwanyu murakoze Eh, mugire umunsi mwiza
Mwa- nshimire kandi inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza
niyo ni indwara mu zindi ni indwara iturushe zoja nzoja ku gasozi ka kure sabe imana isumba byose indemeshe mere nk'abandi ntirindungu ntirungurano inshuti n'ikindi irahumuriza inshuti n'ikindi irahumuriza Nyafisi inshuti dahemuka ahozana ntayo ku mutima akayagira abandi ati wanje uwo n'amahirwe Mm, oh, oh. kwisi uyo yameze amenyo umutima ukunda ukundishijwe n'uwo wakunze arakwihakana akakwirahira oh, no, no. chanson